ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiye imana iki ni igihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka igatangiza undi kuva kuri noheli kuzageza mu mpera z'ukwezi kwa mbere abantu bazaba bifurizanya ibyiza byose bishoboka mu mwaka utangiye ikiganiro agasaro kabura gacyuye umunsi nagiteguye nzirikana amagambo ya nyir'icyubahiro karidinari b'u rwanda antoine kambanda yabwiye abakirisitu ku munsi wa noheli ko noheli ari umunsi w'abana bagomba gukundwa bakarera bakabera imana ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira abana abana bakuze badafite ababyeyi biyemeje kubashaka banyuze mu kiganiro agasaro kaburaga ndahera kuri joseline uwamahoro utuye mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka kimo umudugudu wa kabeza arashakisha nyina serafine kayitesi ukomoka igashora mu cyahoze ari kigali ngari naburanye n'ababyeyi banjye ubwo nyine nari nkiri mutoya nakuze mberwa na masenge gusa nyine sinari mbizi ko uwo masenge atari we mama ubwo nyine ngiye nca akenge ngenda mbimenya nuko akabona nifite amakuru ko mama wanjye ari umunyarwanda ari nuko wanjye akaba umurundi nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye ariko narashakishije ahantu hose twagiye muri croix rouge twagiye kuri radiyo ahantu hose ariko twarashakishije turaheba gusa amakuru wenda nari mfite nuko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga kayitesi serafina akaba yari atuye ahantu bitaga idashora muri kigali ngari rero nagerageje gushakisha ahantu hose banavuge se ko kigali umuzi w'agashora ari nini ukaba uzi izina rya mama wawe gusa nta abo bavukana uzi nta wa mama wabo uzi se twabigenza dute turakomeza tugashakisha biranga nyine kugeza na n'ubu ngubu ubwo rero numvise agasaro kaburaga ni ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane avuga ati nanjye wazashakishayo numva ko koko namubona umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kuba nabona isura ye nkareba nanjye byibuze ko nabasha kuba none se joseline uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe papa wanjye we nigeze kumubona ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we ntimuziho ariko mama we niwe ntaziho na gatoya
papa wawe muhuye wigeze umubaza amakuru ya mama wawe
eee narayamubajije ariko nyine kubera ko nari nkiri mutoya hari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane ngo yangiye nyine ko yigendeye aramunsigira kubera ko twabaga muri tanzania yarigendeye arakunsigira ariko nta kindi ntabirenze ibyo ngibyo yangiye yangiye gusa ko yari uw'igashora muri kigali ngari ambwira n'iryo zina gusa aho muri tanzania yavuye akagaruka mu rwanda akagusigira papa wawe ni akahe gace ka tanzania kubera ko nari nkiri mutoya twabagarana mu nkambi iranibuka neza hitwaga hari ahitwaga irukore niba ari irukore hafi aho hari inkambi ya rukore hakaba n'inkambi ya benako yari nini cyane wari mu yihe muri zo uko ari ebyiri
nabaga irukore gusa nabaga irukore n'uwo twabanaga na papa gusa uwo masenge nabwiye wanduraga yabaga hitwaga ibumaso niba nibuka neza hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigendeye yisubiriye mu rwanda
oya mama yashakaga kuntwara kubera ko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyeka papa nyine papa kubera ko atabishakaga yiga yiga umugambi ngo nazita anjyana kwa masenge atabizi noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho ibumoso niho yanjyanye niho aba ariho njya kubona n'ubwo mama wanjye arigendera
iyo mwaganiraga wabonaga ashobora kuba azi aho mama wawe ari
njye nabonaga ahari kubera ko nta kintu cyinshi nta bintu byinshi yakundaga kumumbwiraho gusa nyine iyo namumubazaga wumvaga ambwira ko nyine yari umuntu udashobotse washakaga kunjyana nuko noneho kubera ko papa hari papa wanjye nyine wenda batari babanye neza niko nabyita ukabona nyine nta bintu birenze ashaka kubivugaho
mwahavuye rya rugaruka mu rwanda twahavuye ibyo ari byo byose wenda sinibuka igihe neza ariko nshobora kuba nari nko mu myaka nk'itanu kuko wenda imyaka irindwi umunani icyenda gutyo ndabyibuka ntabwo ariho twari turi ubwo ni ukuvuga ko navuyeyo twavuyeyo mbere yaho gato nyine y'iyo myaka uje mu rwanda wazanye nande wazanye na nyogusenge wazanye na papa wawe kubera ko masenge yapfuye ndi mutoya cyane ntabwo twari tukiri kumwe njye wizanye twarabanje kugenda tushikira aho ahantu mu burundi hitwaga ingozi noneho nyuma yaho njye nza kwizana nyine kubera ko nari naramenye ayo makuru nza mbaririza ndaza nkokongera mu rwanda gutyo hanyuma ugeze mu rwanda kwa rukiri mutoya ninde wakureze ninde wakwakiriye
ngeze mu rwanda nanyuze ahantu hatandukanye nagenda ahantu hatandukanye ariko ugeze ubu ngubu aho ndi ni aho ndi ubu ngubu
aho uri ubu ngubu ni hehe
aho ndi ubu ngubu amaginda ya ni aho ngaho nakubwiye kuri uwo muryango nyine tubana ubu ngubu niho ndi ni kwa efuremu gatera wabonye ababyeyi bakurera ariko uravuga uti ndashaka mama kuba ufite umubyeyi ariko ukavuga uti ndashaka n'undi niki gituma udasinzira gituma umushaka uvuga uti ndashaka kumenya aho ari byanze bikunze igituma nshaka kumumenya ni uko ntiyeze ngira amahirwe n'aya na mato yo kuba namubona cyangwa se ngo mbe nabona isura ye ubwo rero kubera ko umuntu agenda akura akurira muri sosiyete ikabona abandi bana bafite ababyeyi babo wenda n'urugero niyo mpamvu uba wumva numva nanjye nkeneye kumumenya mvuge se wabona n'amamuzi wenda wenda atwaranaho wenda ahubwo atibyibuze ngiye kuba namumenya amenye ngo ese koko uwo muntu ariho ese nyine nanjye numve ko namumenya birumvikana ko ukeneye umubyeyi abanyarwanda baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ariko nagira ngo niba ubishoboye mbere y'uko nkureka ngusabe ngusabe umpe umwe muri abo babyeyi bakureze ndifuza kuganira nawe gatoya murakoze muraho mubyeyi naganiraga na joseline ambwira yuko mwamwakiranye urukundo n'urugwiro mukamurera ni n'igikorwa cy'indashyikirwa gikwiye gushimwa nk'umubyeyi nagira ngo mbonereho ngushimire kimwe n'abandi babyeyi benshi bagira ineza nkawe bakarerera u rwanda abo bana bose mwakiriye ari imfubyi mukabarera ni imigisha kandi n'u rwanda mwarereraga ariko nagira ngo nkubaze uwo mwana w'amahoro mumwakira yambwiraga ko yaje asa n'urorongotana ashakisha u rwanda burya kera baravuga ngo niyo ubugande haba heza hate ngo nta gihugu cyaruta u rwanda ageze aho ngaho muramwakira yaje mubona ameze ate nanjye rero urumva yagakuye mu hantu nanjye ari ntuye navuga ko yari karitsiye mwiza yego
noneho rero uko namubonaga nabonaga atari mu mimerere myiza
Mhm.
ariko burya kuganira ukaganiriza umuntu nibwo umenya icyo muri ku mutima yaransuraga tukaganira nuko nza gusanga koko ari umuntu ukeneye kugaragariza urukundo ubwo biba ngombwa ko tumwakira mu muryango kuko yatubwiraga ko aho yifuza ari ahantu yarambika umufasha cyane ko ntaho yari afite Mhm.
ubwo rero twaramwemereye turamwakira nuko nawe ajya mu bandi bacu rwose mwagize neza nta nta shimwe ribaho ryahabwa ababyeyi nkamwe Eh, ariko mu gihe tugerageza kumufasha kumu- eh, kumushakira umubyeyi mu makuru yabahaga nanjye hari ayo yambwiye hari ubwo mwigeze mukubita agatima ku muntu cyangwa se ku hantu ashobora kuba ari mukavuga muti uwashakirana aha yenda wasanga ariho eh, uyu mubyeyi we kayitesi yaherereye yewe yatubwiye ko ngo avuka muri gashora ubwo rero urumva kujya muri gashora ngo umenye ngo umuntu yari atuye aha nta- ntabwo uzi wenda ngo se yitwaga nde cyangwa se yagiraga abene wabo ntabwo byari byoroshye icyakora hari icyo twagerageje Mm, ni uko twanajyanye muri kuwa ruje ko tuzi ko ariho bashobora gufasha umuntu ariko baraduhakanira batubwiye ko abana bakurikirana ari abana ba- bakiri batoya ngo iyo babimenya akiri mutoya nibwo bari kugira icyo bamumarira ariko ku kigero yari agezemo ntacyo bari kudufasha mm, ikindi twakoze na twagiye kuri facebook kuko tuzi ko ihuriraho abantu benshi mm, ariko iyo urebye amazina usanga abantu benshi bahuje amazina ubu noneho ukabura navuga shoha mm.
cyakoze hari uwo twaketse tugerageza gukominikana nawe ariko tu- birangira duhakaniye Mm, urebye n'izo nzira nzi ko hari na radiyo imwe yigeze gutelefona ngo imufashe ariko nabyo birangira bifasha ubu mm, urebye n'izo nzira twagerageje ariko twumvisha agasaro turavuga tutireka naho tugerageze turebe ko hari icyo byatanga mwagize neza kuza ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga n'ikiganiro cyanyu n'ikiganiro ababyeyi bafatanya n'abandi babyeyi gushaka utwo dusaro twabuze ndahamya yuko abantu bakumva eh, kuri uyu munsi eh, bazavuga bati uwo mubyeyi witwa ah, kayiteshi serafine wakomokaga i gashora tuzi aho ari bahite batubwira um, eh, nta kabuza niba ariho niba ariho tuzamenya aho aherereye niyo yaba atariho tuzamenya abandi bo mu muryango eh, bityo umwana ashobore kuwagura azabakomeza nk'umuryango we wamuhaye ibyishimo ariko nabishobora yagura umuryango abone abandi bavandimwe byadushimisha cyane kubera ko nawe venusi urumva kubaho umwana adafite identite Mhm.
birababaza ninjye wagiye mbona agahinda ke amarira ye yego noneho nanjye bikurikiraho ko ndi umubyeyi mba nzi eh, ikintu mba nzi urukundo ruba hagati y'umubyeyi n'umwana Mhm.
iyo umwana avuga mama mama uba wumva ari ibintu bishimishije Mhm.
noneho rero iyo umurebye etarimo ukabona biramubabaje nubwo agerageza guseka ariko akubita agatima ukabona arababaye birumvikana ko umuntu aramutse amenye amakuru ye yaba ariho cyangwa atariho byadufasha byibura umuntu akaba yaruhuka mbashimire mbashimire kuba mwaribwiye yuko nimuza ku ijwi ry'amerika mu gasaro ka buraga yenda hari icyo tuzageraho dufatanije Um, biranshimisha yo mutwizeye iyi radiyo ni iyanyu Uh, nongere mbifurize eh, n'umwaka mwiza wa mubyeyi we kimwe n'uw'amahoro urakoze cyane tuzishimira kandi turishima kandi iyo twumvise akazi mukora Mm, tuzanishima wenda na gahunda n'iyi gahunda yacu nayo wenda tumenye amakuru ariko murakoze cyane mukora ibintu byiza cyane twarabyishimiye
agasaro ka buraga
Eric Rutikanga atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu w'Indamutsa amaze imyaka makumyabiri n'itandatu avutse yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itanu avukira ku Gisenyi na n'ubu ntarabona papa we nubwo bwose atekereza ko ashobora kuba ari mu Rwanda yamwoherereje ubutumwa bumukwiye kuri papa witwa rugumaho edouard nifuza kukubona nifuza kubona ukuza akenshi iyo bambwiye ku bakuzi baba bo mwabanye mu gisirikare yaba bari bakuzi bambwira ko dusa tureshya buri kimwe cyose bakambwira ko ishusho yawe mu buzima bigatuma nkomeza kumva umutima ujya kuba ntakubona numva nshaka kukubona icyo nifuza ni kimwe nshaka kukubona na mama reze mutafura aracyahari baracyaba hahandi wari ubazi kera igisenyi muri mengo niho bakiba rwose ni uko ngewe mba i kigali mbana na muyomba gusa twifuza kukubona niyo mubona bizaba ari umugisha nifuza kukubona gusa nta kindi nifuza kuri wowe umbabarire aho uri hose nubwo waba wumva ijwi rya amerika nubwo waba umuntu wese wakubwira ko yumvise ku byawe ntuzagire ikibazo icyo nshaka ni kimwe ni ukukubona uzambabarire kandi unyereke nta kindi nkwifuza no kukubona no kubona umubyeyi wanjye mwifurije umwaka mushya muhire imana ikomeze ikurinde kandi idufasha kuzagira ngo duhure muri uyu mwaka mushya tugiye gutangira bibaye byiza by'akarusho ni uko twazawutangirana twarabonanye byanshimisha cyane kandi papa ukomeze ukomere
agasaro kaburaga
undi mwana ushaka papa we ni jean de dieu kayirebe utuye mu karere ka rwamagana mu murenge wa gahengeri akagari ka runyinya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yari afite imyaka itatu yatandukanye n'ababyeyi be arererwa mu bigo by'imfubyi yarezwe n'ababyeyi bamukunze ariko akeneye kumenya aho akomoka inkuru ya kayirebe ni inkuru y'umwana wese wakuze atazi ababyeyi be birashoboka ko twaba twaratandukanye mu gihe cya jenoside ariko mu kuba twaratandukanye ntago nzi ngo twatandukanye uku n'uku nari nkiri muto cyane muri mirongo icyenda na kane bakubwiye ko wari ufite imyaka ingahe navutse icyenda rimwe ubwo nari mfite n'imyaka itatu hanyuma se waba waratandukanye n'ababyeyi bawe mugatandukanira he naje kumenya ubwenge nisanga mu kigo cy'imfubyi ikihe nabanje kuba aho bita inyamirama ikigo cy'imfubyi cya nyamirama ni naho nigiye garidiyene naho twaje kuhava aho twagiye tunyura hose ntabwo nagiye menya ngo nahana nize garidiyene nyamirama ndi muri icyo kigo cy'imfubyi tuza kuhava uko nabibonye nuko twagiye mu ndege ariko sinzi aho twerekezaga mu kuza kugenda naje kwisanga nanone nsanga ndi aho bita ishyogo ikigo cy'imfubyi kiri Gitarama ishyogo ubwo hari mu buhe mwaka nko muri bibiri na rimwe kumanura utangiriye na pirimeri mu wa mbere ubwo narakomeje ngeze mu mwaka wa gatatu pirimeri niho haje kuza umuryango w'umugiraneza aza kuntwara baza kunjyana ku kamonyi aho bita ikayenzi akarere kari kayenzi kera bikiri komina hari turabana kugeza n'ubu ngubu nibo bari ababyeyi banjye ariko umumama waje kuntora bakaba yaritabye imana nagakiri kugeza ubu ngubu rero niwo muryango nari nkibarizwamo muri make andi makuru agenda hagati aho ngaho ntabwo ngiye nyazi kuko nari nkiri muto cyane gusa nkaba mfite mfite inkovu ku kaguru k'ibumoso n'indi nkovu ku kaboko k'ibumoso urigeze ishyoga wakomeje amazina wavanye nyamirama cyangwa se baguhinduriye amazina ntabwo namenya niba barampinduriye amazina ariko izina nari nsanzwe mfite ni kayibebe gusa kayirebe se ryaba ari izina wahawe n'ababyeyi bawe cyangwa se ari izina wahawe ugeze mu kigo kirera imfubyi ntabwo namenya uko iryo zina naribonye ntabwo nzi uko byagenze kugira ngo ibone niba aribyo nari nsanzwe nitwa ntabwo mbwiye barakureze baragukujije baragukunze barakubakiye hari umwe watabarutse ariko hari undi usigaye ushobora kumwegera ukamubaza uti nyereka muri za mpapuro ndebe ko yenda namenya aho nkomoka we rero ikibazo cye we yari- yari umusirikare ntabwo ibyo ya- yashoboraga kuba yabijyamo naje ari mu butumwa bw'amahoro hanze Mm.
Ya- yaje ahansanga ntabwo mpamya ko wenda we yaba yarigeze abikurikirana bitewe n'ubuzima bwe ntabwo yigeze abyitaho ngo abijyemo gusa wenda nazamubaza yumva ko hari icyo wenda yandusha nko ku- nko ku mpapuro wenda aba agiye afite zose z'umuryango akandi kantu nibukaho ni uko nzi neza ko papa yajyaga akora amagare Ari u- yakoraga amagare icyo kintu nibuka nkiri umwana papa wawe yakoraga amagare yakoreraga ahantu hari umujyi yakoreraga ahantu hari utubari dukeya wabonaga ari mu giturage wabonaga hameze hate twari turi urugo rwacu rwari rwegereye ku muhanda Twa- yayakoreraga aho ngaho mu- mu rugo ariko ntabwo uza ahariho oya ntabwo nibuka agace iyo papa wawe yabaga atakora amagare ari nko ku cyumweru yabajyanaga mu misa oya kuko twari dufite umukozi w'umukobwa niwe twagumanaga ntabwo najyaga mbona tujya gusa uwo mukozi mwari mufite uribuka izina bamwitaga hari akazina ke wibuka oya ntako nibuka kuko naje kugira n'ikibazo cyo guhura wenda nu- n'uburwayi birashoboka ko wenda byose no kugerageza kwirengagiza byinshi byagiye bigenda nta kintu namba nibuka Mm, birumvikana aho ngaho papa wawe yakoreraga amagare abantu bazaga kumureba no gukoresha amagare ikintu bavugaga cyane wibuka ni iki nta kintu ndi kwibuka pe kuko nirirwaga mu nzu Mm, no kugera aho amagare bayakoreraga nta- ntabwo byabaga byemewe icyo nzi cyo ni uko papa yakoraga amagare mu rugo hafi y'aho mwari mutuye hanyuraga imodoka nyinshi ntabwo ari nyinshi cyane ni mu rugero hari akaririmbo wibuka ukiri umwana abandi bana baririmbaga oya ntabwo nkibuka papa wawe yakoraga amagare nta muntu wigeze amuhamagara mu izina ku buryo wakwibuka avuga uti iryo zina nduvaga ryo bahamagara papa oya nabyo ntabwo mbyibuka hari mukuru wawe wari ufite cyangwa se murumuna wawe oya ahanini nabo nakundaga kuba ndi mu nzu ntabwo namenya niba nari mbafite cyangwa ntabafite ariko icyo nzi cyo umuntu ageze kuri icyo kigo cya nyamirama kuri garidiyene yari ihari byashobora kuba byagira icyo bifasha umuntu kuko twigaga muri garidiyene iri hanze y'ikigo bakaza kuducyura tukajya tugasubira mu kigo cy'imfubyi ntabwo garidiyene yari iri mu kigo cy'imfubyi umuryango urawufite ariko ukwiye kunguka umuryango nk'uko ah, ubyifuza nkabara rero nsaba abumva ijwi rya amerika muri kano kanya ah, baba bazi umuntu wari ufite umwana ah, muri mirongo cyenda na kane wari ufite imyaka itatu ese ntabwo tushobora kumenya izina rye kubera ko umwana yari akiri mutoya ntabwo tuzi niba afite abavandimwe cyangwa se eh, afite eh, umubyeyi nyina umubyara ntacyo tuzi kubera ko umwana ntacyo yibuka ariko aribuka ko yari afite inkovu eh, ku kuguru kw'ibumoso no ku kuboko kw'ibumoso uwaba yari afite uwo mwana baratandukaniye aho ariho hose muri kongo cyangwa se mu rwanda icyo gihe yaza hano ku ijwi ry'amerika tukamufasha kayirebe jean de dieu ndagushimye cyane kuba wizera ijwi ry'amerika agasaro ka buraga gira amahoro inama yakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga n'umwihariko wacyo agasaro uh, kaburaga mugezweho nanjye venuste nshimiyimana ingabire eh, charlotte atuye mu karere ka gasabo umurenge wa uh, gitega akagari ka kanungu umudugudu wa gitega yavukiye i nyanza ariko ntiyahabaye yakuriye i kigali ku kacyiru papa we yamwatse nyina umubyara yahasize abavandimwe be amaze imyaka makumyabiri n'ine batandukanye njyewe naje ndi umwana muto w'imyaka itatu bankuye nyanza nsigayo mama na barumuna banjye na mukuru wanjye kuva ntabwo rero ntabwo nongeye kubabona mukuru wanjye numva babwira ngo yitwaga rozine mama watubyaye yitwaga kantarama izina rimwe papa wa ntwaye yitwaga kazibwami matiyasi yari umunyarubingo niwe wantwaye amvanye muri abo ngabo avantandukanyije na mama na mukuru wanjye yagutandukanije na mama wawe kubera izihe mpamvu byatewe n'iki kubera ko nyine yari akeneye umwana we ntabwo babaraga ntibari barasezeranye yantwaye mu buryo bwo gutwara umwana we bahise banzana kacyiru wakuriye i kigali nakurikiye i kigali kacyiru hano ku kinamba none se mwana ninde usigaranye mu babyeyi papa wanjye yarapfuye mama wanjye yarapfuye icyo nshaka kumenya ni bakuru banjye bari i nyanza nyanza ya butare numva ngo ni nyanza ya butare sinzi ngo ni nyanza ngo ni mu kahe karere kuko ari nyanza muri butare mama yasigaye turi abana batatu yabyaye rozine uwo nguwo abyara nanjye nyuma yanjye abyara akana k'agahungu kitwa mugabe rozine na mugabe bashobora kuba bari i nyanza bariho kuko hari mu mubyara wacu wigeze kuza kunshaka arambwira ngo ni umusirikare ngo yatikiza aribyo kuza kunshaka araza arambona ku kinamba nyine duhana aderese ko tuzongera tukabonana amana aderese ngomba kuboneraho abo bakuru banjye abavandimwe banjye arambwira ngo barahari nta kibazo azaduhuza ahita agenda ubwo niba ari ku kigali niba yarapfuye nawe simbizi ntiyongeye kugaruka none se papa wawe amaze kwitaba imana wasigaranye n'andi nasigaranye na mushiki wa papa shangazi shangazi arakurera aragukuza
arandera arankuza narashatse ndi umumama w'abana batatu iyo ni inkuru nziza none se wigeze ubwira shangazi ngo agufashe urebe ukuntu wagira inyanza ya nyabisindu narabimubajije naramubajije ko mumbwira ngo ndi umunyenyanza ngo mama ni umunyenyanza mukambwira ngo ntabwo nzi ndimwe n'abangaba abana nyine ba papa bandi mukambwira ngo ntabwo tuzi ndimwe mama wanjye ni uwuhe mama wanjye aba hehe arambwira ati mama wawe icyo tuzi cyo yarapfuye ariko afite abandi bana noneho rero twebwe twabaga inaha papa wajya gupagasa inyanza yarize hoteleri atekera abazungu agiyeyo nibwo yaje aratubwira ngo yabyaye inyanza turamubwira wowe uzagenda uza n'uwo mwana wabyaye aragenda aramuzana niko kuzana aho ngaho kacyiru kwa shangazi ati none njye nakubonye uje ntabwo nzi ahantu yagukuye ngo mbe nagusubizayo nuko yanshubije birumvikana ntabwo abizi abimenya ari kugufasha ni ryari wiyumvisemo ako kantu ko gushaka kumenya aho abavandimwe bawe baherereye nabishatse kera ndi umwana ntaranashaka kuko barabimbwiraga barabimbwiraga ati uko nakuraga barabimbwiraga ati ntabwo ati mama wawe ntabwo ari uyu mama wawe ntabwo ari uyu ati wowe uri umunyenyanza ubwo rero mubashije gutyo ni njyana arambwira ati ntabwo mpazi nabishatse ndi nko mu myaka cumi n'umunani gutyo hanyuma ninde wakubwiye ko mama wawe ashobora kuba atakiriho shangazi mama yarapfuye mama yarapfuye barabimenye bo barabimpisha barabimpisha banga ko ndi busubire iyi nyanza barabimpisha nyine ubwo baramushyingura nguma i kigali ariko bakajya babimbwira ati mama we yarapfuye yumva gutyo nyine ngo mama we yarapfuye nta wundi muntu mu baturanyi wigeze akurya akara ngo akubwira ati ufite mukuru wawe rozine uri i nyanza atufite umusaza wawe mugabe uri i nyanza cyangwa i kigali ntawugeze akubwira ko bashobora kuba bari hafi aho
hari umumama wigize kuba inshuti na mama cyane barambwiye ngo nijye kumushaka njya kumushaka ndamubwira ko bambwiye ngo wari inshuti ya mama nta mateka ya mama waba uzi arambwira ati mama wawe twajya mama ngo yanywaga inzoga ati mama wawe twajyaga dusangira byeri akambwira ngo ninge se hashyirwa kwa muganga ngo hari umudogiteri uhari witwa rwamuningi wavuraga abana ngo ni nyirarume ati tugende tumurebe aduhe amafaranga tujye kunywa ngo bakajya kumureba gutyo uwo mudozi ati umuntu nzi rero muri famiye ya mama wawe ati ni uwo mudogiteri rwamuningi wavuraga chk avura abana wagerageje kubaza kuri chk niba uwo mudogiteri rwamuningi abaho nagerageje kubaza umuganga w'amarambwira ati nta mudogiteri wita rwamuningi mbese basi nta n'uwigiza ahakora mu gutera arambwira ati ntabwo tuzikorera mpita ncika intege rero gukura utabana n'umubyeyi wawe na mama wawe nubwo bwose wari ufite shangazi wari umubereye mu kigwi wumvaga umeze ute
shangazi ntacyo namushinja gusa numvaga ameze neza bamfashe neza ariko nyine hazamo nk'akantu bakambwira ati wowe nta uri umunyenyanza ako kantu kakundaga kuzamo mu biganiro cyane ati uri umunyenyanza uri umunyenyanza nanjye ababaza ngo iki muntu cyangwa ngo umunyenyanza ati mama wawe ni umunyenyanza nta muntu wigeze uhagera n'umwe ati papa wawe ni wowe wagiye kugutera indi nyanza ajya no kukuzana nta muntu uhazi mukuru wawe ruzine imana nibara muragiye akaba akiriho na musaza wawe ugukurikira mugabe akaba akiriho bakaba bakumva muri aka kanya ni iki wifuza kubabwira kukuza umwana ndi njyenyine nabo tuvuga ngo turavugana kwa papa sindiyumvamo cyane nk'abo tuvukana muri mama kandi numva ngo bariho byanshimisha cyane njya nimbaje na ndamutse mpfuye nk'ababonye yahumura uzababona numva byanshimisha ndakwifuriza kuzabona umuryango wawe kandi ngushimire kuba warizeye agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane
agasaro kaburaga
ndatumikira francine iragena yari umwana w'uruhinja muri mirongo cyenda na kane yatandukanye na papa we asigarana na mama we atuye mu karere ka nyarugenge akagari ka tetero umudugudu w'iwacu arashaka papa we ngewe rero navukiye mu karere ka nyarugenge mvuka muri mirongo icyenda na gatatu jenoside iba muri mirongo icyenda na kane kuko jenoside yatangiye mfite amezi icyenda noneho ubwo papa na mama barabanaga ariko baba kacyiru ubwo ngubwo jenoside iraba imaze kuba papa barahungana na mama bajya senti famiye senti famiye biranga kuko ngo basanze bakinze barakomeza bajya igitarama bahungira ubu ngubu ni mu karere ka kamonyi niho bahungiye ubwo ngubwo biza kuba ngombwa ko papa baza gutangaza ngo amakuru ngo mu gihugu ngo ngo inkotanyi zafashe igihugu ngo habara umutekano hagarutse amahoro bivuga ngombwa ko papa avuga ati noneho urabona icyo gihe ngo nari nanarwaye ndi umwana mutoya biba ngombwa ko mama na papa babyumvikanaho papa agaruka i kigali aje kureba wenda ko hari imiti yambonera n'icyo aje kureba no mu rugo uko hameze noneho biba ngombwa ko ngo inkotanyi ngo zari zivuye nimba ari kacyiru zibirukankana nyine barirukanka buri wese akwira imishwaro papa aburana na mama gutyo ariko mbere yaho papa akaba yakoraga mu kigo cy'inkingo yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ariko mu gace k'inkingo nyine noneho biba ngombwa ko papa yatwaraga imodoka yitwaga zigira umugaba royizi akaba yaravukiye mu karere ka gicumbi ibyumba papa we yitwaga bwanakweri mama we akitwa madamu biransire papa we nawe yaje gupfa ariko mama we ariho n'abavandimwe be bariho ubwo rero mama byaje kuba ngombwa ko baburana burundu nyuma ya jenoside amahoro agarutse mama agaruka i kigali biba ngombwa ko asubira kacyiru abaza amakuru aho bari bacumbitse bamubwira ko yahageze ariko ntiyaharara biba ngombwa ko mama agaruka iwabo ku muhima rero agarutse iwabo ku muhima mama yakomeje gushakisha papa tujya muri ajya muri croix rouge arandika croix rouge ariko mbere y'uko mama yandikira papa papa we yari yandikiye mama amubwira ngo ari mu nkambi yo muri congo noneho papa aramwandikira noneho mama asubiye ngo amwandikire amwandikire tere kuruwa ruje irongera irayigarura bavuga ko papa bamubuze atakiri muri iyo nkambi mama yashakishije ahantu hose bakamubwira ngo ari muri congo congo tugatuma abantu abantu bakavuga ati ntawe twabonye bamwe bakamubeshya ngo ari ngo mu mabatayo y'abasirikare mama akajya kumushakayo aramubura turagerageza uburyo bwose bushoboye ndibuka ko no muri bibiri na cumi nimba ari na kabiri twongera none tujya muri croix rouge tujya kwandika ngo turebe ko byadufasha nabwo biranga ubwo rero nibwo numvaga ikiganiro cyawe ndavuga nti wenda bibaye ngombwa natwe mwadufasha amakuru muheruka kubona avuga yuko ariho ko ari mu nkambi muri congo icyo gihe hari mu buhe mwaka hari nko muri nko muri bibiri cyangwa wenda icyenda n'umunani gutyo kuko nibwo we yari amwandikiye amubwira ngo araje ngo nyine amubwira ko hari amakuru na mama amusubije amubwira ko twese tukiriho n'iwabo bariho kwa mama aribo bapfuye ariko kuba ruje igarura urwo rwandiko babwira ko byarangiye nyine ko atakiri muri iyo nkambi nta muntu mu baturanyi wigeze ababwira ati nigeze kumwumva aha n'aha rero jenoside irangiye ndibuka ko ndi umwana mutoya mama yanjyanye kwa papa noneho yanjyanye kwa papa abantu bari barahunganye na papa bumva bahungiye muri congo abantu bari barahunganye na papa bo muri ako gace ibyumba mama arababaza ati se ntawe mwamwe warabonye mbwa ko bamubonye ariko bamubwira ko yapfuye ngo banamushyinguye ariko noneho mu kumushyingura twebwe twumva ko papa nyine yapfuye nyuma yaho mama twaratashye twaragarutse i kigali nibwo twagiye kubona tubona kuwa ruje ije irangisha mama amazina ye bamuha ku gakarite kari gafunze muri amverope amubwira ko ariho agihumeka ava mu nkambi noneho nibwo nyuma yaho twaje kugira ikibazo turavuga se ko baba batubwiye ngo yarapfuye mbere kuruwa ruje ikatuzanira urupapuro rutubwira ngo papa ariho twumva tugize konfuziyo aho amafesibuku aziye sinigeze nkima narashakishaga nkarisacinga amazina ye nkamubura nkabona abandi nkagerageza guhina amazina nkurebe ko yaba yarayahinduye nabwo wapi bikanga ako gapapuro niko katuremesheje katubwira ati ibyo ari byo byose wenda atarapfuye muri iyi myaka ishize ashobora kuba akiriho francine nagira ngo ngusabe wongere ubwira bumva ijwi ry'amerika ubibutse amazina ya papa wawe ndetse n'aya mama wawe kugira ngo abazumva ijwi ry'amerika bose aho bari hose baba muri congo baba mu rwanda baba muri amerika aho bari hose ndetse n'uburayi na ziya na osiyaniya aho baba bari hose bakumva iyi radiyo bakamumenya bakabamenya bazatubwire amakuru ye none bikore unyibutse amazina ya mama wawe na papa wawe
mama wanjye yitwa mukantabana florence papa wanjye akitwa zigira umugaba royizi ariko ho gatoya mama wenda bakibana na papa mama yakoraga muri tegisirwa hanyuma papa akora muri mu kigo gishinzwe ingingo
muri minisiteri y'ubuzima ariko mu ishami rishinzwe inkingo yatwaraga imodoka akaba yari umureseriviste ndumva ariyo makuru papa mufiteho hano ku ijwi ry'amerika nifatanyije na bagenzi banjye kugira ngo wowe n'abandi bana benshi mukeneye ababyeyi mukeneye gukundwa mwese mbifurize umunsi mwiza francine urakoze cyane namwe murakoze turashaka kubifuriza abanyarwanda bari mu bindi bihugu ni ukuri ni umwaka mushya muhire ariko cyane cyane imfubyi mbabwira ngo ntabwo turi twenyine imana iradukunda kandi mbabwira ngo nibakomere twubake igihugu cyacu natwe ubwacu twiyubake mbabwira ngo noheli nziza ni umwaka mushya muhire
agasaro kaburaga kaboneke shaka ze kajye ku runigi runigi rwuzure
nababwiye ko kino kiganiro gihariye abana ndakira ingabire sofiya afite imyaka makumyabiri n'umunani umubyeyi wamubyaye ntiyahisemo kumurera ahubwo yamusize ku nzira ku muhanda hafi ya ka kigali aho yakuwe n'umubyeyi wamureze aramukunda aramukuza sofiya arashaka kumenya amakuru ya mama we atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyarugenge akagari ka rwampara umudugudu wa rwampara gerere inkuru yanjye ntabwo nyinshi neza ariko ukuntu nyumva nyumva ko mama wanjye nyine uwo nguwo wandeze ari we wanywuye aho ngaho kandi kigali aho ngaho hashinzwe no ku kigo cyari icy'abamansera kandi kigali hari hafi no ku mashuri hari ari amashuri ya segonderi imbere yaho hari ikigo cy'abagamo cy'abamansera niho yanywuye yacuruzaga mu isoko rya nyarugenge mu isoko rya nyarugenge ariho ajya gucuruza mu gitondo cya kare agiye gucuruza anyuraho ambona aho ngaho nari ndyamye biba ngombwa yuko agira munsi yaranterura aranjyana arandera nyuma y'aho ngaho nkajya nifuza kubona umubaza nyine nkajya mbyumva ndi umwana muto ariko nifuze kumenya ubuzima bwanjye nyuma nza kugira amatsiko ndamubaza amaze kugira hejuru ariko kubimbwira nabwo bikamubera ikibazo arambwira ati nagukuye ahantu bitaga ka kigali aho ngaho hafi n'ikigo cya segonderi niho nagutoraguye uri umwana muto inyuma y'icyo kigo ntabwo warimo imbere inyuma y'icyo kigo niho wari uri baguteretse ndaguterura ndakujyana ubwo rero urumva ko ntabwo nabashije kuba nagenda nkurikirana nyuma nibwo naje kumva ko hari iradiyo abantu bakurikiranaho abantu bakababona imiryango yabo nanjye bitewe n'uko nakuze numva ko nanjye mfite umushyaka ryo kuba namenya umuryango wanjye ndavuga nzagerageza mfashe kuba ndamwafashe nanjye nkaba ntabona umuryango wanjye
komera komera wihangane tuganire nicyo mbereyeho hano kugira ngo mbafashe tugerageze ku gushakira hamwe twubake amateka hamwe turebe ukuntu twabafasha gutekana ku mutima birumvikana sofiya uwo mubyeyi mukakabera wakubonye akakugira impuhwe akakurera akagukuza mwaraganiriye uretse aho yakuvanye yigeze akubwira ko hari andi makuru yenda yumvise akajya yumva nk'umuntu uvuga turiya mwana arera yaramutuye ariko ashobora kuba ari uwa kanaka
ayo makuru ntabwo nigeze mbasha kuyumvaho ahubwo ikintu yajyaga ambwira ni uko bigeze gushaka kuntwara nuza abakuru baruje nyuma arabyanga aravuga hoya ariko iby'abafamiye byo ntabwo nabashije kuba nabimwumvaho ni umuntu twajyaga kuganira ibyanjye nyine bikamubabaza cyane ukumva ntashobora kubimbwiraho ariko nkagerageza nkagera aho ngaho nkavuga wenda bishobora kuba birimo biramubabaza ejo nkongera nkagaruka gutyo gutyo gusa bitewe yabashije kuba avamo umwuka arimo arambwira nuko mbese nagukuye hano ngaha niho nuza aderesi yawe ntabwo namenya famiye yawe nkabyo ndetse na n'ubu umuntu wigeze wenda wumva nankurikirana ukambwira ati ntabwo mbiseho neza kuko nta muntu wigeze ukumbaza ariko ninjye wakwiririye kuko we namaze agatambira ati ninjye mama wawe nta wundi mama wawe nigeze mbona nyine nkumva nawe biramubabaje bigera aho ngaho nanjye avuga kugira ngo umeze mbabaze umubyeyi reka mbyihorere gusa imana nimfasha ukumenya akinjira n'ahandi hantu ubona bari gusa uba namenya nanjye umuryango nkomokamo imana imuha iruhuko ridashira uwo mubyeyi w'ineza sofiya muri mirongo cyenda na gatatu uwo mubyeyi yakubonaho hafi ya ka kigali birumvikana ko wari uruhinja
ari uruhinja cyane cyane kubera ko undi mwana afite nawe w'icyenda kabiri kubera ko yaranyemeje twankaga ibere rimwe twasangiraga ibere nkamwonga nyine akamenya ajya kumubaza izina akatambya none se sinjye mama sinjye wakonyeje urumva nyine ntacyo cyerekeranye n'ubuzima bwanjye n'icyerekeranye n'umuryango wanjye cyangwa n'icyerekeranye n'abandi icyo nzi nyine ni ikibanganijeho mbwira ati aha niho nagukuye niho wari uri nibyo bimwabashije kuba yambwira
birumvikana ko nta yandi makuru yashoboraga kumenya iyo yamenye yari kuyakubwira ndetse n'iyo ayamenye yari kubwira n'ubutegetsi akababwira ko hari umubyeyi wasize umwana ahantu n'aha amakuru tuzagenda tuyamenya ubu ngubu utanze impuruza y'urukundo reka nongere nguhe ijambo sofiya niba hari ikintu ushaka kuvuga wabwira uwo mubyeyi wawe cyane cyane niba ariho niba kumva niba ariwe wagusize aho hafi ya ka kigali ni iki wamubwira amagingo aya kubera icyo umushaka
ikintu nabwira umubyeyi wanjye ni uko nifuza kuba namumenya kubera ko nongeye kumenya umuryango nkomokamo nkaba namenya ko nanjye wenda naba mfite umubyeyi wanjye yaba akiriho niba atanariho ariko nkamenya ngo ni famiye nk'inkomoka yamfasha cyane nanjye nkamenya ngo mfite umuryango wanjye kandi niyo aba ahari hose n'ibyo byose ntabwo nabyitaho byo kuba yarantaye nanamubabaza kumera kumera wagize neza ndizera ko nawe niba akiriho azumva ayo marira y'ineza nyita amarira y'urukundo yumve ko ubuzima bwamushibutseho bukiriho nta kabuza niba ariho azumva ijwi ry'amerika kandi uzabona akugezeho kubera ko nta babyeyi babiri basize umwana hafi ya ka kigali muri mirongo icyenda na gatatu hari umubyeyi umwe wahamusize uwo mubyeyi ni uwawe ndamushishikariza niba akiriho kugira ubuntu bwa kibyeyi akaza tukabahuza ndakwifuriza gukomera wagize imana ukura neza ukura n'umubyeyi ugukunda ababyeyi bagukunda mbonereho mbagushimire ari nyakwigenderano kiriho bose mbashimire kandi nawe ndagushimiye kuba warategereje ukihangana ukavuga uti ndashaka kuzavugana n'agasaro kaburaga urakoze cyane nawe kuba umfashije
ngaho rero ukomere kandi uzarangize n'umwaka neza ndizera ko tuzakomeza kuvugana tukazagera igihe tuzagira amakuru meza ashimishije urakoze cyane none namwe uzaba uzaba umwaka mushya mwiza dusozereze ku nkuru y'umwana wavuye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane afite imyaka icumi agenda ahetse murumuna w'imyaka ine baburaniye mu nkambi ya katari mu cyahoze cyitwa zayire denise haguma atuye muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa phoenix muri leta ya arizona ararangisha murumuna we ufite amahoro wari uzwi ku izina rya rafite nitwa denise haguma icyatumye nza ejo bundi nari nzi kuri yutube noneho ngwa ku kiganiro agasaro kaburaga ndagikirika ndacyumva mbaye interese kubera mfite murumuna wanjye wabuze waburiye muri congo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri oruferi na igatare noneho numvisha ibiganiro ndabyumva ngira emosiyo ndarira ndavuga nanjye ngomba ku kubera nava nta cyizere nari mfite ntabwo nari nzi ko hari ahantu umuntu ashobora kubona ukuntu yashakiriza abantu nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi noneho ntangira gushakisha nimero zawe mvugisha umuryango umuryango uri mu rwanda ndababwira ngiye kugerageza nuko rero nashakishije nimero zawe imana iramfasha ndazibona nkoherereza mesaje uwo murumuna wawe yitwaga ndege murumuna wanjye yitwaga bafite yitwaga bafite yari mutoya cyane niko kazi nakora nanjye nari mutoya nari ko ari bafite ejo bundi nabajije mama arambwira ngo yitwaga ufite amahoro ariko izina twese twari tuzi nawe yashobora kuba amenya yari azi ni bafite yari abureviyasiyo y'izina rye icyo gihe yari afite imyaka ingahe ari muri orifori ni katare mama mama yambwiye ko yari afite yari afite imyaka ine yari afite imyaka ine twari turi kumwe muri oruferine ninjye twari turi kumwe kubera twari twinjiye muri congo tugeze kuri goma tuburana na mama mama aragenda n'abana bamwe nanjye njyana n'uwo nguwo so yabuze turi kumwe byagenze gute kugira ngo abure twari turi muri oruferine ntabwo nibuka ukwezi mbabarire iyo mbivuga ngira emosiyo cyane uyahumura rwose hano emosiyo zose ndazakira nuko ndarwara nararwaye cyane twarabanaga hamwe muri shitingi ndarwara ngewe ndwaye rero banjyana i think mu bitaro icyo nibuka ni uko banjyanye mu bitaro noneho ngarutse ngarutse sinongeye kumubona sinongeye kumubona nanjye ni imyaka mike na doroma ntabwo nagize kuraje kubaza cyangwa hoya ni ukunguma gutyo ikintu nabonye ngarutse hari agakanzu yambaraga ariko twavanye mu rwanda niho mwenda umwe yari afite mbona ako gakanzu kari aho ngaho sinigeze mbaza sinigeze ngira kuraje nyuma y'amezi make kuriya mama we twaraburanye noneho we bajya kujya mu nkambi y'umugunga noneho rero kubera jepanse kuruwa ruje yajyanaga amatangazo ayavanye muri orufena y'abana i gatare ikajyana muri mugunga none umunsi umwe mbona mama araje mama araje mama araje uwo munsi turajyana duhita tujyana na mama mama nawe n'amatoroma toromatizime yari afite kubera nawe icyo gihe twatandukanye wajyana n'abana babiri musaza wanjye n'akandi gahinja karumuna kanjye icyo gihe nawe bari barapfuye so nawe yari afite toroma nta mwana yari afite natwe yari yaratubuze nawe yaraje arafata aranjyana nawe ntiyigeze agira ubwenge wo kuvuga ngo abaze abakuru bo muri bo muri oruferina batwitaga hoya yaraje arantwara nyuma niho yatangiye kumbaza byagenze gute ndamubwira nuko tubana muri oruferina y'imugunga umwana tumugura gutyo ni amateka maremare nagiye kuba kuri goma we musiga mu nkambi nyuma rero basubira mu rwanda nanjye arongera arambura second time so ni ukuvuga ko nanjye intambara zo muri kongo zaraje nanjye turahunga ibiki ntazi we yarasubiye mu rwanda nzi ko yapfuye ubu nanjye nagiye kumubona nagiye gushakisha umuryango mvuye hano muri demiri kenzi so nanjye namaze imyaka makumyabiri n'umwe ntazi ko famiye iri so murumuna wanjye ndamwibuka nkarira nkabura uko mbigenza so ejo bundi nguye kuri iki kiganiro ndavuga reka ngerageze hashobora kuba hariho bashobora kuba baramutwaye petetere babonye ko babonye ko petetere mukuru ari bupfe abatwitagaho bakavuga reka tukajyane yari umwana mwiza munini buri muntu yakwishimira kujyana niba abazungu barabatwaye jenisepa kubera icyo gihe orufena y'igatare tutabwagaho n'abazungu bo muri australia abo bazungu bo muri australia babitagaho ikigo cyabo cyitwaga gute
ntabwo nibuka ndibuka turirimba tuvuga vive vive care australia ntabwo nibuka care australia ariko ndibuka turi mu nkambi tubaririmbira ngo vive vive vive care australia nibo bari benshi petetere kurusha abandi iyo ayo ni amakuru meza kandi ahagije ushobora guheraho kugira ngo tumenye aho uwo mwana nta rugi tutazakomangaho kugeza tumubonye twari dufite musaza wacu yitwaga kagabo kubera ashobora kwibuka abakuru be ntibakiri musaza wanjye yitwaga kagabo na mukuru we yitwaga makobwa icyo gihe banyitaga mazuru mazuru niryo ryari rizwi niba ashobora kutwibuka niba akiriho hari ikintu ukomojeho mu kanya nashatse kukubaza wambwiye yuko ni wowe nawe mwabanaga muri babiri hanyuma urarwara uraremba bakujyana mu bitaro uwo mwana asigaye yasigaranye n'andi n'indi wagombaga kumwitaho
aho ngaho twari turi muri oruferina ndibuka tuhagera kubera bari abana batoya noneho hari hari abana bandi bakuru baturusha imyaka nko mu myaka kenza seza diseta noneho rero bafataga bafasha abo bakuru babaha resiponsabiriti yo kujya batwitaho nk'abarumuna babo ubwo rero mw'ayo mashitingi twabanaga n'abandi bana baturusha imyaka ndibuka tugera mu nkambi hari umukobwa watwitagaho ni nawe waje kunyita izina rya denise kubera twageze mu nkambi twagiye nitwaye iryo zina rya mazuru n'irindi zina noneho mbajije izina ubanza yarabonye iryo zina ritari aporopuriye arambwira ngo ngiye kukwita denise ngo kubera nari mfite murumuna wanjye witwaga denise bari baraburanye nawe uwo mukobwa ndamwibuka yitwaga delphine yari mukuru yari afite nk'imyaka cumi n'irindwi aho ngaho twabonaga mu nkambi rero ariko dufite n'abandi bantu batwitaho generale nk'uko mvuze abo bazungu abo bazungu bari bafite abakozi ariko abakozi ntabwo twararanaga mu butanze mu hema noneho kubera yari inkambi deje icyo gihe bari bararangije purepare barubatse tuza iri purepare twari dufite abantu batwitaho rero ariko dufite n'abo turi hamwe asambure turarana none muri abo babitagaho hari umunyarwandakazi mukuru wari urimo waba wibuka nk'izina rye
uwo mukobwa ndimo kuvuga uretse delphine uretse delphine nta wundi
nta wundi nta wundi nibuka hari abana baba baravuye muri iyo oruforina y'ikatare bakajyanwa mu bihugu byo hanze ntago mbizi ntago mbizi ariko nshobora kuvuga ko bishoboka ibyakorwaga mu myaka nyine ifite imyaka icumi na ruza cumi n'umwe birashoboka icyo nzi cyo ni uko abantu batwaraga abana abantu batwaraga abana hari abakozi bakundaga abana bakabajyana hari abakongomani batwaraga abana kubera nanjye tukinjira mu nkambi igenda murumuna wanjye ndibuka hari famiye yadufashe bitaraba purepare cyane tukinjira batanze abana ngewe na murumuna wanjye umuryango uradufata ariko wari umuryango w'aho hafi y'inkambi tujya kubayo twahamaze nk'icyumweru noneho nyuma y'aho batangira gutanga amatangazo ngo buri muntu wese wafashe abana b'abanyarwanda bavanye mu nkambi bose babasubize babasubize muri iyo ruferina utari bubikore bari bumufunge ni uko rero twasubiye mu nkambi ariko icyo nzi cyo ni uko hari abantu bafashe abana ntibabasubizeyo denise haguma nzi ko bikugora kuvuga murumuna wawe ariko nagira ngo ngohe kano kanya niba bafitariho akabakumva mubwira ikintu umaranye imyaka yose wifuza kumubwira n'impamvu utagohe kumushaka shaka ikirahure cy'amazi tuze wiyakire ubundi rwose ufate umwanya wawe umwana wanguwe cyane bafite niba ukiriho ndagukumbuye ndakwibuka urugendo rwose twajyanye nk'ufite ku mugongo ahantu hose twagiye twaburanye na mama yari ngewe nawe noneho turi muri oruferi nanjye aho nkubura imyaka yose ndagukumbuye ndagukumbuye imana ifashe imenyeshe imbwire niba ukiri amahoro niba uriho niba utariho ndashaka mbimenye ndashaka mbimenye niba ukiriho niba utakiriho kubera birangora cyane birangora buri gihe kwicara nkibaza esike uriho ntabwo uriho so ya we love you mama aracyariho abavandimwe bamwe barapfuye papa we twavuye mu rwanda baramwishe ariko turahari ndahari makobwa arahari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma so ahantu uriho hose umenye ko turimo kugushakisha kandi ndagukunda narabyaye mfite abana bane murakoze denise ihangane ukomere amarira y'urukundo ni uko nguko amera uyakomeze urayarira murumuna wawe uyu mwana yaramvunnye navuye mu rwanda mufite ku mugongo kugera icyo gihe cyose turana n'umubyeyi so kuvuga ibye sometimes is very hard for me
tunize haguma rero ndagukomeza kandi ndakwihanganisha ndizera nkomeje ko tuzashakisha ntabwo nzahagarara ntamenye aho bafite aherereye niba akiriho azaboneka ndabikwijeje kandi imana izabidufashamo ndakwifuriza kurangiza uyu mwaka neza uzatangire gutaha mu mahoro urakoze cyane urakoze
agasaro kaburaga karabonetse
isaha imwe ngenerwa buri cyumweru no kuwa mbere kugira ngo tuganire mbafashe gushaka banki mwaburanye irarangiye mbibutse ko ikiganiro agasaro kaburaga ari ikiganiro cya radiyo ijwi ry'amerika twakira abantu bose kandi ku buntu ntihazagire ubishyuza ababwira ko azabageza hano iki kiganiro ni icyanyu mbashimira ko muza muri benshi tugafatanya gushaka udusaro twabuze muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri tuzarumbukirwe mukomere mwari kumwe na venuste nshimiyimana